talk by don allegedly o come tell mariam say ta ta. wetin do you Now do they do you for this kind jealousy I beg make you leave Toby alone Why not Toby get belle abi Toby no get belay. no be you marry Toby come palace wetin be this thing with belay get belay no get belay, get belay no get belay? if you get belay, make you come sleep for palace if you get belay, make she dey stay for palace you do she dey hide for her family house this this that that that says um um Eh, pregnancy picture no be belle say people they wear things They take picture say na belle say eh, Toby know wetin They do since Toby come say she get belle I so that they do basbo everybody they wag tongue they know they believe that they do They say na so marry am am for head like say na she born Toby say carry this matter for head like say na gala allegedly no be smart tin o oh. dem say do don come out come say you no go fit keep quiet made a five person picking. say wetin they happen say made a leave Toby alone because this matter now only suppose worry whether Toby get belle or be Toby no get belle. Toby never sit down like this, address them, say, okay, I get belle or this, this, this. Then now now them, they don't carry this belle belle thing, carry and go meet Ooni. Ooni say make dem leave Toby alone, make Toby relax, make Toby do what she to do. I know say only of Ife, na only same these women eh, when um, women they won't find trouble you don't know where the trouble from because only of if no be man where if you go carry picking outside can give only of if they get lost if the picking no be only of if own self to be no go feed no carry that picking till him born so for this woman to dey say she carry belle she no carry belle temitope say make dem shut up say make dem stop That di tin don dey dey too much my correct correct people na na girl olivia wilson na just come with this ogbonge gist as say make i come totori una make una know wetin dey happen no be small tin o oh. you get belle you no get belle you get belle you no get belle na you marry am na wetin temitope dey talk. That say all of them everybody get their own interest at heart like say that they work in oneness therefore no say if one person born now all of them born now if people say child that dog no reach anywhere because polygamy when don't hear say wives that they they happy with each other you know say na this question we dey ask so look at ilegishi as ilegishi in two wives dey find reach only two of dem for where dem dey carry eye see each other. na so this one dey do go this side This one e get one party wey be say dem be host eh if no be people call dem together. dem nearly embarrass themselves for public so polygamy no be your mate so when you see why wey dey hold hand dem dey waka like this na lie you They say any woman when be say that they one two three they share one john thomas say na wahala na wahala my correct correct pipo oloritimi tope will be say that she be the born again among all of them. They say oloritimi tope no they too like wahala say the wahala self, eh, she self, she don tire and as she tire so now she come dey tell They say may then leave and eh, to be alone because for a long time now wetin with dey here. uh, uh, eh, na na to na tobi get belle tobi no get belle tobi get belle tobi no get belle olori temitope say he own sef eh, say she she don tire that if dem be day one say dem suppose dey celebrate when one person get belle say as kings men dey tell dem so say dem no dey born dem like am and that if one or two do don't get bele, all this plenty talk for don reduce dem go know say no be all of them no get bele. at least one or two do don't get bele. but when all of them they dey like this, nobody get bele. They think they e get as he be and my people na know say na true say e get as he be so olori do don tell them say as all of them. so six of them they dey palace say nobody get bele. say them they like them. They like waiting people they talk every day person get what to talk because somebody don't carry belle so if toby really carry belle not be something where be say supposed to celebrate which one go come there? like say eh, eh, they go they celebrate say eh, she no get belle say if she no get belle they go happy say na because do no know where they. dey they supposed to know say if anything happen they be collective victims Now so they supposed to think that make um, uh, olori and leave um, and toby alone that she not go warn her again that toby na the youngest of all of them that they supposed treat her with care and affection now she she no care wetin they want talk that made them leave toby again alone say no be toby no be them marry toby and runke dey talk um, olori um, temitope dey talk dis thing be say no be only mariam dey fight that battle o even runke join am runke wey be say we hear say na she be the oldest wey suppose to dey bring peace for palace dey say she dey join for all of these things dey cut wahala here and there my correct correct people na This gist so i bring i say make i come totori una i don run my go find gist i dey come.